good day na my pipo how una dey welcome to another tori tori segment on top campus Radio podcast radio na still na boy olagoke bankole mutolibi aka ibramu wey dey give you all the gbedu-gbedu all the tori-tori wey dey shele for inside obodo naija go enta inside funab wey dey inside the land of alabata di number one tori wey dey my front na im yarn say hoodlums burgle into the office of the speaker for ogun state house of assembly and dem still the maize wey dey for there di second tori na im yarn say di lagos state university lasu don increase di school fees by 168 percent another tori na im yarn say di gang commander in chief of di federal republic of nigeria no other one than di president muhammadu buhari don express im concern on how tins dey go for our educational sector especially public universities e tok say e no like how students don dey out of school for the past eight months last tori na im yarn say asuu members for ladoke akintola university wey dey for inside ogbomoso lautech don yarn say dem go dem no go follow di viral resumption calendar wey di school release until federal goment meet dia demands e be like say na here we go end our tori tori segment for today Join me next Friday on this same podcast radio for another episode of our Tori Tori segment. Thank you.